kuri mikoro ni nawe washyize hamwe ibiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje bakozi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ndaha mikoro mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru akorera mu rwanda
etienne karekezi urakoze kuduha akanya inshuti bagenzi nawe mwese muteze amatwi iradiyo ijwi ry'amerika turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo kuri mikoro muri kumwe na Pierre clave niyo nkuru uyu munsi tuja gushimikira ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu c'abibarutse raporo y'ibanki y'isi yose yerekana ko ku mwaka uheze abarundi baba hanze y'igihugu barenga gato ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri na kimwe barimwo abagiye kwiga abakorera amashirahamwe mpuzamakungu abagwizatunga batwaye imitahe mu bindi bihugu abanyeshuri na bamwe mu mpunzi canke abimukira iyo raporo ivuga ko abo barundi bitwa abo muri diaspora barungika mu gihugu cabo amafaranga arenga gato imiliyoni mirongo ine na zitanu n'ibihumbi amajana atandatu y'amadolari y'amerika ku mwaka vyumvikana ko umwe arungika mu gihugu ciwe ayarenga gato amadolari ijana na mirongo ine n'atanu iyo raporo yerekana ko umunyarwanda umunyakenya cyangwa umutanzaniya arungika inshuro zirenga cumi zayo ku mwaka ishirame ryigenga partenaire pour la paix et la prosperite rikorana n'igisata ca onu kijejwe ubutunzi n'imibano mu gutanga intererano ico bita mu gifaransa statut consultatif spécial auprès du conseil économique et social des nations unies ryashize ahabona naryo raporo yerekana ko iyo ntererano y'abarundi baba mu makungu idahagije Andre Nikwigize umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe rifite icicaro muri leta zunze ubumwe za Amerika yaganiriye n'ijwi rya Amerika nk'uko mubizi ku isi hose haba mu bihugu biteye imbere canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere uruhara rw'abimukira baba mu mahanga imwe bavuga mu gifaransa diaspora ni runini ibihugu vyinshi bifata abimukira bavyo nk'isoko y'ubutunzi isoko ry'ubumenyi mu iterambere ry'ibihugu twihweje ibiharuro dufise mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imfashanyo abimukira b'abarundi bari mu mahanga baterereye igihugu cabibarutse igera kuri miliyoni mirongo ine na zitanu z'amadolari y'abanyamerika turavye igitigiri c'abimukira b'abarundi ni ukuvuga ko buri mwimukira aba mu mahanga atanga amadolari angana n'ijana na mirongo ine n'atanu buri mwaka twebwe tubona ko iyo mfashanyo ikiri ntoya cyane turabivuga twihweje ubushobozi bw'abo bimukira turabivuga kandi turavye ukugena bimukira b'ibindi bihugu bifasha ibihugu byabo haba muri kano karere cyangwa ahandi akarorero umwimukira wa kenya aterera igihugu ciwe c'amavukiro amafaranga agera ku madolari ibihumbi bine ku mwaka umuganda nawe aterera amadolari igihumbi n'amajana umunani ku mwaka umutanzaniya amadolari igihumbi n'amajana atatu umunyarwanda amadolari amajana atandatu murumva rero ko umurundi atanga make gose ivyo bivuze iki ivyo bivuze yuko umurundi w'umwimukira ari mu mahanga arafasha niko umuryango wiwe wasigaye i Burundi kugira bifashishe mu vyerekeye ibifungurwa mu vyerekeye indero y'abana mu vyerekeye kwivuza ariko ntibafashe igihugu cabo c'u Burundi mu ngorane z'iterambere gifise cane cane muri ibi bihe abarundi bakenye cane muri ibi bihe abarundi bashonje muri ibi bihe uburundi buriko busaba imfashanyo mu makungu itandukanirizo rero riri hagati y'uburundi n'ivyo bihugu mvuze haruguru ni iri ivyo bihugu vyashizeho politike zitomoye zo guha icicaro abimukira bavyo baba mu mahanga mu buzima bw'igihugu eka mbere no mu migambi y'iterambere birabahanuza imigambi bakayikorana abo bimukira bagaterera uburyo bwo kurangura iyo migambi aho bikenewe ibihugu vyabo bikabatumako kugira baze guhanura kwigisha muri za kaminuza kuvura mu bitaro abagwaye eka mbere no gukoresha ubuhinga bize mu mahanga n'ibindi ariko mu burundi kuva kera abari ku butegetsi bamye babona yuko abimukira b'abarundi baba mu mahanga batabashigikira ahubwo bakabita ko ari abanyapolitike batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi abimukira b'abarundi baba mu mahanga bari mu migwi ibiri haraberekana ko bashigikiye leta iri ku butegetsi naho baba babona ko hari ibintu bitagenda haba ivyerekeye intwaro ibereye haba gusahura itunga ry'igihugu haba mbere gukoresha nabi iryo tunga ariko bagaceceka hari n'undi mugwi rero w'abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo vy'ukugena ubutegetsi buriho bwoshiraho intwaro ibereye kuri bose bwoshiraho imigambi itomoye y'iterambere no kugwanya ubukene ingene boreka gutoteza abanyagihugu abo rero leta ibafata nk'abansi b'igihugu mbere ko bakorana n'abakoroni kugira basambure igihugu ariko rero igitangaje ni uko iyo migwi uko ari ibiri nta n'umwe uterera leta mu irangurwa ry'imigambi yayo ntibaterera leta kuko batizeye ingene izo ntererano zokoreshwa ntibaterera leta kuko batagishwa inama ngo bagire ico bavuga ku ntwaro ibereye canke ku iterambere ry'igihugu cabo ntibaterera leta kubera iyo leta ibabwira ko ari abansi b'igihugu ko bakorana n'abakoroni ko ari abamenja n'ibindi bidashimisha yaba abo babibwirwa canke n'igihugu naho biruko urunani rw'abarundi baba mu makungu diaspora rwego ruvuga ko intererano yabo ari ntangere mu iterambere ry'igihugu jean berkimas manirakiza ni cegera c'utwara diaspora y'uburundi uyu asanzwe ari nawe harongoye igisata c'imigambi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika manirakiza aragaruka ku migambi myinshi barangurira mu burundi harimwo kwitaho bantahonikora kubaka amashuri amavuriro n'ibindi diaspora ndundi irafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'i Burundi iyo tuvuze ubutunzi bw'igihugu umuntu ntiyoraba ahanini ku rwego rw'igihugu canke ngo arabe bimwe bita makro ekonomi umuntu atangurira kubiraba ku rugero rw'imiryango imiryango mito mito ugiye kubiraba rero abarundi benshi baba hanze nibo bafashije imiryango yabo nibo bafashije imiryango bavuyemo ngiye mu burundi imiryango myinshi ifise abantu inshuti ziba hanze usanga ari imiryango ifise uburaro bwiza usanga ari imiryango iborohera kugira ngo barime bimbure baronke ibikoresho baronke abakozi baronke amase ugasanga barafise umwimbu umeze neza ugasanga barafise ingene barungika abana ku ishuri ugasanga abana barize iterambere rero mu miryango ni ikintu gikomeye mu iterambere ry'igihugu iyo rero niyo ntererano ya mbere jewe novuga yuko diaspora ifasha mu butunzi bw'igihugu hanyuma iyindi ntererano niyica mu mashyirahamwe amwamwe y'aba y'abarundi baba hanze murazi yuko abarundi baba hanze bagiye barashinga mu bihugu barimwo amashyirahamwe atari amashyirahamwe atari make abahuza ayo mashyirahamwe rero usanga afite ibikorwa arangurira mu burundi ibikorwa bitandukanye hariho amashyirahamwe afasha mu vyerekeye indero hariho amashyirahamwe afasha mu vyerekeye uburimyi hariho n'amashyirahamwe afasha uh, mu byerekeye ubuvuzi ugasanga hariho ahantu hariho udusantere do sante amavuriro ibyo byose rero ugasanga ni imfashanyo uh, diaspora iterera mu iterambere ry'igihugu hariho n'abandi bashaka ku giti cyabo usanga nabo nyine bafite ibikorwa bitandukanye barangurira mu ntara zitandukanye hari abubatse nk'abubatse amazu yo kwakiriramwo abantu amahoteli canke n'ibindi bikorwa usanga biriko birateza imbere uh, biteza imbere imitumba hanyuma hariho n'abandi ba muri diaspora tuzi ba, bagize imirwi y'imvukira mu ntara iyo izo mvukira rero usanga zifashanya imvukira ziba hanze ziri muri diaspora zirafashanya n'imvukira zo mu burundi n'abajejwe intwaro mu burundi mu bikorwa bitandukanye nko mu byerekeye naho nyine indero nk'iyo habaye nk'ingorane ugasanga barikoze kuri izo mvukira zirafashije mu bikorwa bitari bike jewe hariho ibiharuro mparambona bavuga ngo ni ibiharuro byatanzwe na banki mondiyari byerekana amafaranga diaspora irungika mu burundi buri mwaka ugasanga bariko baragereranya n'ibindi bihugu bibanyi bakavuga yuko burundi aribwo diaspora ndundi ariyo itanga amafaranga make ivyo vyoshoboka mugabo jewe ndavye izo statistike batanga ivyo biharuro batanga je ndabona yuko atari vyo kubera ko amafaranga abarundi ingene barungika amafaranga bayacisha mu nzira zitandukanye kuko banki mondi yari igiye kugira kugira ivyo biharuro gutohoza ivyo biharuro baraba gusa ariyo amafaranga yarungitswe biciye mu mabanki canke mu zindi uh, mu bindi bigo bizwi ushobora gucamo ukagira icyo bita trasability ukamenyera amafaranga aho yaciye ariko rero hari izindi nzira nyinshi cyane nyinshi cyane abarundi bacishamo amafaranga kugira ngo bafashe hanyuma no kugira ngo usange amafaranga ashitseyo ari menshi murazi yuko kubera ikibazo cy'amadovize mu burundi abenshi imbere bashaka ari abacisha amafaranga mu bihugu vya tanzania ugasanga yinjiriye muri tanzania canke muri congo canke mu rwanda amafaranga agaca mu bihugu duhana imbibi ugasanga abo bayarungikiwe barinze kuja bakakuja kuyatora canke bakaba bafise ubundi muntu aca yabarungikira ivyo rero urumva batohoza ivyo bihari urumva ni nk'uko baca baraba ko ayo mafaranga yinjiye muri icyo gihugu yaciyemwo mugabo ukuri ari uko ayo mafaranga aba yagiye kwinjira mu burundi kandi muri iyi myaka iri inyuma izo nzira zirakoreshwa cyane ku buryo rero amafaranga ndazi ko amafaranga abarundi barungika mu burundi ni menshi ni menshi ni menshi cyane ngo banki mondiyari ivuga yuko muri kino gihe bavuga yuko abarundi baba mu mahanga boba bangana n'ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri barenga gatoya ariko twebwe twibaza yuko ahubwo birenga kubera kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibiharuro byangana n'ibihumbi amajana atatu na mirongo itandatu tukaba rero tuzi yuko inyuma y'aho hariho abagiye barinjira ntibagabanutse hariho abagiye barinjira ku buryo rero ibyo biharuro twibaza yuko bishobora kuba byababa ahubwo ibihumbi amajana ane urumva rero abo bose iyo bagiye benshi baratuma amafaranga ugiye kuraba ayo batuma mu mwaka rero usanga ari menshi kandi ayo mafaranga arafise icyo amara yamara umuhinga mu by'ubutunzi abona ko iyo abanyagihugu baba mu makungu baterereye igihugu cabo uruhara rwabo rushobora kuruta n'imfashanyo igihugu gihabwa n'amakungu faustin ndikumana atwara ishyirahamwe parsem avuga ko ayarungikwa n'abarundi atangana n'ingene nabo bangana mu bisanzwe amahera yabita diaspora amahera arungikwa n'abanyagihugu baba bari hanze b'igihugu bakomoka bakabamurika mu gihugu bavukamwo ni amahera afite akamaro kanini cyane rwose rwose mbere n'ibiharuro by'ibyegeranyo by'ibanki nk'inkuru y'isi yose byarerekanye yuko ku isi amahera arungikwa n'abanyagihugu baba baragiye gupagasa hanze bagasubira bakayarungika iwabo ayo mafaranga bayegeranije hamwe arasumba y'amafaranga bita imfashanyo aide publique au developement umva tuzi kuzifasha zitangwa n'amakungu arizo zikomeye kumbe amahera atangwa n'abanyagihugu baba bari hanze y'ibihugu vyabo bavukamo akabika mu bihugu bavukamo niyo menshi urumva rero bifite akamaro kanini mu iterambere ry'ibihugu baba bavukamo Eh, ndetse hari n'igihugu bigeze kwerekana bita somaliland amahera y'amadovize yinjira mu gihugu ca somaliland arungikwa n'abadiaspora donko n'abantu n'aba- n'abo muri somaliland bari hanze basanze yegereza umuriyaridi w'amadolari asuba amahera uburundi buronka ngo bariko burarondera mu mfashanyo hanze ha muri abyo no muri afurika dore west hajya muri afurika yo mu burengero murabona ko amafaranga aza za senegal za mali mu bihugu vya haiti iyo ukora amahera ya diaspora y'abanyagihugu baba mu bihugu vyabo bari hanze usanga ari menshi cane urumva yari afise akamaro kanini kuko muri ico gashaka tuti hako n'ubundi bokwita ko ari abanyamahanga bazanye vya investment direct etranger ni uko vyiza abo banyamahanga nyene bagenda bayitwarira mu bihugu vy'iwabo Eh, mugaha mu burundi ico maze kubona intambamyizi hari ku buryo amafaranga eh, ya diaspora atagira utaboneka cyane mugira akamaro kanini Eh, ubwa mbere aho abarundi benshi baja hanze n'abarundi kenshi usanga bagenda umengo ni impunzi zisanzwe zo gukora utuzi duto duto mugabo ahandi usanga ari abantu bagiye gukora ubuzi bukomakomeye kwigisha kugira iki wasanga baronka amahera menshi bagiye icyo bagi- kubera bari karifiye bize cane usanga ayo mahera batora iwabo ni ni ubutunzi bw'ico gihugu kuko baba ari abanyagihugu babo bagiye gukora akazi bagaca bazararungika hanyuma rero bagateza imbere imiryango yabo bashobora kurungikira amahera bagatuma ab'iwabo biga bagira gute bashobora kubaka amazu amasegiteri do batima amarokasiyo bandi barashobora kugira amaproje bakubaka, baka- bagatanguza amahinguriro mashasha barashobora gutanguza eka bakubaka ibikorwa by'iremezo byinshi cane eh, eh, usanga bifise akamaro bakayumvisa mu by'ubuvuzi bakubaka amashuri amayuniversite bagafasha akabaru- kuko abanyagihugu boza baraja mu bihugu byabo mugabo rero ino rero kubera benshi bagenda eh, umengo ni nk'imu canke hari nk'ingorane bagize eh, waca usanga kumbura uburyo bazarujuka nti- nti- nti- ntibushemera cane ngo buboneke Eh, ikindi naco ni uko n'aba bari hanze urabona amahama burundi aracafise ingorane z'ama- za cohesion nationale usanga akenshi batumvikana niyo bagiye hamwe ntibicare hamwe ntibarengere ibatandukanya ugaca usanga rero ingufu zirasanzaye ntizi- ntiziheza ngo zije hamwe ngo zu- zishobore guca ku kintu gikomeye urumva haracara agahaze eh, nibaza ko kotorerwa inyinshi kugira ayo mafaranga ashobore kugira akamaro igihugu cy'u Burundi eh, kuko eh, n'abarundi bene wacu baba bari hanze bagira icyo batera mu iterambere bidufasha gusumba cyane nabari nko mu Burundi ho dufite ikibazo c'amadovize amafaranga y'agaciro mu bisanzwe igihugu diaspora ikomeye cyane nta kibazo cy'amafaranga y'agaciro gishobora kuba kuko bararungika amahera hanyuma na leta ikaheza ikaborohereza igafata ingamba zotuma banifuza kuza kwemvisa ngaha mu gihugu cy'iwacu Eh, ariko mu burundi abona ni na environnement des affaires ntirakomera cyane ku buryo usanga n'umurundi wenyine ashobora ku- kuza arifuza kuza kugira imikino nibaza rero yuko ibyo ari ibintu wokwicarira eh, bingizi zikava mu nzira kugira igihugu cy'ubuna cisununure ibi diaspora y'uburundi iragwa ikagaruka ikavyemera ishimikira cane cane ku bumenyi n'ubuhinga abo barundi baba hanze batagaruka ngo babukoreshe mu gihugu c'abibarutse abo ni nk'abanyeshuri baja kwiga hanze hanyuma ntibasubire aho bataye uruzogi jean mbere kimasumani rakiza jewe sinovuga yuko iyo ntererano ikwiye ah, kubera ko oh, uravye ubushobozi ah, buri muri diaspora ni bwinshi cyane muri diaspora hariho incabwenge nyinshi hariho abantu bafise ubuhinga hari abantu bamaze kuronka ubunararibonye experience bavana mu bihugu basanze ba- babayemwo Ah, ntibarashobora kuja hamwe kugira ngo ubwo buhinga ubwo bumenyi n'ubwo bunararibonye babufashishe mu iterambere ry'igihugu muribuka muri uyu mwaka harabaye mu burundi ikoraniro ryari rikomeye rwose ryahuje incabwenge z'abarundi hamwe n'abategetsi b'igihugu barabira hamwe icyo botera intererano botanga kugira ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu haravugiwemwo harapfunditswe ingingo zitari nke aha rero tukabona yuko ari intambwe nziza kugira ngo icyo kintu gitera imbere kandi abo bantu bari muri diaspora bagire icyo bofasha mu iterambere ry'igihugu icyo ni icya mbere hanyuma ikindi gushyika ubu tubona gihaze ni uko abo barundi bari hanze boja hamwe bagakorera hamwe nk'uko tubivuga muri diaspora ndundi yuko twese twoja hamwe tugakorera hamwe tukagira ngo tukagira urunani mu bihugu bitandukanye hariho imigambi iriko irakorwa ubu ugiye kubiraba mu vyerekeye inyubako hariho abarubaka inyubako ziriko ziratera imbere uh, mu burundi hariho n'imigambi yo gushinga amabanki ya diaspora hamwe n'ibindi hanyuma ikindi ni uko uh, turiko turiga ingene diaspora ndundi yogira uruhara rukomeye mu ishyirwa mu ngiro rya wa mugambi w'iterambere w'igihugu birya bita plan national de development 2018-2027 iyo ntererano diaspora itanga turabona yuko idakwiye hariho byinshi bikwiye gukorwa kandi turiko turitunganya ahubwo dusaba ko n'abandi bose boza tukaja hamwe ariko rero haracabuze ibyo novuga cadre legal amategeko ubona yuko yoza akingira umurundi aba hanze agakingira n'ivyiwe abo batibuka guteza imbere igihugu cabo umukuru w'igihugu abita ko basa n'umukobwa yacikiye evariste ndayishimiye ahamagarira ibihugu bibahaye indaro kubirukana perezida ndayishimiye yabitangaje itariki imwe y'uku kwezi kw'indwi igihugu cibuka imyaka mirongo itandatu iheze cikukiye kikikurako bakavantara ikindi nsaba makungu hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoroni ni indwara y'uko abanyafurika badakunda afurika yabo abize amashure bose bashaka kuja guteza imbere ivyo bihugu vyateye imbere nagira nsabe rero ivyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu twebwe mu migenzo y'ikirundi umukobwa agiye kubaka ugwiwe batamukoye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango w'ikivume natwe rero abo inzo nshabwenge z'abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano canke mubaturungikira nimuduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi aritwe twabigishije bigishijwe mu mahera y'abarundi abarundi barara rubunda bariko barondera amahera yo kurihira abanyeshure bahejeje amashure baca baja guteza imbere ivyo bihugu biteye imbere none rero nivya bidukunda nibiduhe inkwano canke nibavuge bati natwe nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nk'uko natwe duteye imbere ikindi nosaba amakungu mu bihugu vya afurika umuntu arakora ikibi ngo nzoca mpungira ngo mu bihugu vyadukoronije turabasavye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu vyacu muri abo abenshi batse ubuhungiro mu bihugu bitandukanye ijwi ry'amerika ryashatse kumenya intererano yabo ingene ingana maze tuvugana n'imwe mu masosiyete irungika canke yakira amafaranga aja mu burundi umwe mu bakora muri iyo sosiyete ikorera mu karere ka afurika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'amerika ko ku kwezi arungika mu burundi amafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri vy'amadolari y'amerika yatubwiye ko amenshi ari ayo gufasha imiryango yabo igihe habaye urubanza rw'ineza cyangwa rw'inabi n'ibindi amenshi ava mu barundi bahungiye mu rwanda iburaya na canada aha niho ishyirahamwe partenaire pour la paix et la prosperite rifatira mu kwemeza ko leta yari ikwiye guha ikibanza gikwiriye abo barundi baba hanze kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu andre nikwigize abo bimukira b'abarundi uko bisanze mu bihugu by'amahanga kose barakunda igihugu cabo bagishakira ineza kandi nta n'umwe atifuza ko cokogorora kikava mu njyane kimazemwo imyaka irenga mirongo itandatu ngo gitere imbere nk'ibindi bihugu byose nta politiki irimwo rero iyo abo bimukira bateye akamo baba bashaka guhanura leta nk'abandi banyagihugu bose naho baba bari mu migambwe itandukanye ica mbere na mbere ni abarundi ingorane rero ziri muri leta uno munsi ni uko leta iri ku butegetsi idashaka kwiyegereza abo bimukira ntishaka kubagisha inama nk'abana b'uburundi leta ishaka kubakumira hari abarundi batari bake bavuganye n'ijwi rya amerika bagiriza diaspora ko iri mu kwaha k'ubutegetsi ko ari cyo gituma ibyo bakorera mu gihugu cabo badashima kubicisha muri urwo runani rw'abarundi baba mu makungu diaspora yoyo yishura ko atakundi yokora idakoranye na leta ibihari kuko ariyo yabarungitse gukorera canke kwiga hanze yamara jean berkimas manirakiza arahumuriza ko ubwo rutoba urwitwazo rwo kudasubiza amaso aho bataye uruzogi kuhateza imbere abo bantu uh, nagira ngira ngire icyo ndababwira uh, ubwa mbere ho nuko diaspora ndundi ni uh, ni ihuriro ry'abarundi bose ridacagura umugambwe ridacagura ubwoko ridacagura idini cyangwa ridacagura amamuko y'umuntu muri diaspora ndundi harimwo abahutu harimwo abatutsi harimwo n'abatwa ahantu ahubwo bavuga ibintu nk'ibyo ni ukudatahura kubera iki kubera ko iyo ubuze mu bisanzwe diaspora diaspora ni umuntu wese yavuye mu gihugu cyamwibarutse akajya kuba mu kindi gihugu cyamwakiriye ku mvo zitandukanye naho kwirirwa ndagaruka ngaha akaba abayeyo bikurikije amategeko uyu muntu hamwe n'urubyaro rwiwe mugabo akaba yaragumanye ubucuti n'imigenderanire n'uburundi aricyo gihugu cya mamuko cyangwa cyamwibarutse ako kantu rero karakomeye kugumana ubucuti n'imigenderanire kuko umuntu yagiye akaca yiyonkora ku gihugu cyanke akajya kugira ibindi bintu atari iby'ubucuti uyu muntu mu bisanzwe si umudiyasipora kuko umudiyasipora ni wa wundi yipfuriza ineza igihugu ashaka kugiteza imbere ubishaka utabishaka usanga uri kurakorana n'intwaro usanga uri kurakorana n'abajejwe intwaro abari ku butegetsi rero bakaba bari barakurikiza politiki y'uwo mugambwe watsinze amatora ivyo rero niko bimeze si mu burundi gusa hose niko bimeze dutegerezwa gufashanya na leta kugira ngo tugire dushike ku ntumbero twiyemeje yo gufasha igihugu mu iterambere yo guha iteka yo kwambika yo guha iteka igihugu catwibarutse mu gice ca afurika y'uburengero ibihugu bitari bike birafise ubushikiranganji bujejwe abaturuka muri ivyo bihugu baba mu makungu ishirahamwe ry'ivyo bihugu cdao ryerekana ko intererano yabo ari ingirakamaro ndetse ko niyo umunyacote d'ivoire canke umunyasenegal agiriye ikibazo mu makungu leta y'igihugu ciwe yihutira kumwitaho no kumutabara kuko izi akamaro kiwe inshuti bagenzi namwe mwese mwari muduteze abiri aha niho hagarukiye kino kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tubibutse ko twashimikiye ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cabibarutse kuri mikoro mwari kumwe na pierre clave niyo nkuru mugiraho muba mwubahwe
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika